turashimye ko mandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu karongi hakurya muri uganda ni kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikisoro ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu mu burundi kwegereza ubutegetsi abanyagihugu biracari kure nk'ukwezi bimwe mu biriko bidindiza umugambi w'ubutegetsi bwegera abanyagihugu birimo amazone adakwiye ubutegetsi bw'uburundi bwizeza ko bugiye kongereza vuba nabwo dushimire leta kwayo mafaranga yo kubaka amazone azobabonetse kuko abenegihugu bakeneye pisira zone zumara kumenya mu bandi nabo za artikile kenze zizoba zirakora
uyu ni Gervais Ndirakobuca n'umushikiranganji wa mbere w'uburundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu mirongo itatu mu bari mu bwato buheruka kwibirira mu kiyaga ca kivu bashinguranywe iteka uno munsi hari imiryango itararonka ibiziga vy'ababo bari muri ubwo bwato bwibiye burimwo abarenga amajana ane ibisigarira vy'igihuhusi milton birabandanya kubangamira leta ya florida iri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa amerika abantu bane nabo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ico gihuhusi gikaze abagera ku miliyoni zitatu nta matara bafise ingomero z'amazi nyinshi zononekaye israel yigambye ko yishe izindi ndongozi zibiri z'umurwi wa hezbollah wo muri libani aya makuru yose arimwo n'ay'umugambi frelimo uri mu nzira yo kwegukana intsinzi nyuma y'imyaka mirongo ine n'icenda umaze ku butegetsi bwa mozambique ni mu kanya isase musangwa ikazi reka amakuru yacu tuyahere muri mozambique nayo ndabiciye ku masonga mu kanya nk'itangura ico gihugu kibandanya igikorwa co guharura amajwi y'ivyavuye mu matora rusangi yabaye ejo kuwa gatatu indorerezi zahagarariye zivuga ko ari amatora yabaye mu mahoro ibindi na mgenzi wacu fidel niyongabo amajwi ariko aharugwa mu bibanza abantu batoreyemwo vyitezwe ko ibiharuro vy'ivyavuye mu matora mu bice bigize igihugu bimenyekana ku munsi wa gatandatu w'indwi bizotanga ibimenyetso vya mbere vy'uwuri imbere mu bahiganywe ibiharuro vy'ivyavuye mu matora bifata mu bisanzwe indwi zibiri kugira bitangazwe icese n'umugwi ujejwe gutunganya amatora uwahiganywe ku ruhande rw'umugambi uri ku butegetsi muri mozambique frelimo daniel chapo afise imyaka mirongo ine n'indwi niwe abonwa ko azotsinda amatora n'umugambwe wiwe wagirijwe n'abatavuga rumwe nawo hamwe n'indorerezi z'amatora ko wivya yabaye muri kahise uwo mugambwe y'amarura bihakana mu barungitse indorerezi z'amatora barimwo ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya batangaje ko gushika ubu ata bibazo bikomeye barabona daniel chapo atazwi cyane muri politike muri Mozambique niyatsinda amatora y'umukuru w'igihugu azoba abaye mu perezida wa mbere yavutse inyuma y'uko Mozambique yikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatanu abitegereza ibintu n'ibindi bavuze ko yahaboneye akaryo ko kwitandukanya n'amarorerwa ya ruswa yaranze umugambi uri ku butegetsi frelimo muri kahise uwo bahiganwa bikomeye ni venancio monlan umukandida yigenga ashigikiwe cyane n'abakiri bato uzotsinda amatora azosubirira perezida philippe nyusi azoba ashikirije ubutegetsi inyuma y'uko arangije ibiringo bibiri bitegekanywa n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu fide niyo ngabo urakoze muri afurika turaza gusubirayo handi hato ariko imbere yaho tuje muri israel yishe indongozi zibiri za gisirikare z'umurwi wa hezbollah wo muri libani igisirikare ca israel catangaje ano makuru kivuga ko abo cishe ari ahmed mustafa al haj ali na muhamed al hamdan uko ari babiri bagirizwa kuba baragize uruhara runini mu bitero vya rokete hezbollah iheruka kugaba mu buraruko bwa israel mu gihe israel ibandanya intambara ihanganyemo n'abarwanyi ba hezbollah muri libani na hamas muri gaza perezida wa amerika joe biden yakoranye ikiganiro co kuri telefone n'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu amwizeza ko amerika itazohengeshanya gushigikira igihugu ciwe muri ico kiganiro citabiriwe kandi na vice perezida wa amerika kamala harris joe biden yabwiye ahanini benjamin netanyahu ko habwirizwa kuboneka amasezerano atuma abanyagihugu bo muri libani na israel basubira mu mihana yabo kandi batekaniwe imbohe za israel ziri mu minwe ya hamas zikare ararekugwa biden yabwiye netanyahu ko israel ifise uburenganzira bwo kwivuna kugira ngo ikize abanyagihugu bayo ibitero vya misiri na rokete hezbola ibandanya kurasa ku butaka bwa israel biden yasavye ashimitse israel ko mu vyo ikora vyose yo kwitwararika umutekano w'abasivili cane cane ahari abantu benshi nk'i beirute inyuma y'ikiganiro ca biden na netanyahu umushikiranganji wo kwivuna abansi muri israel yoav galant akoresheje urubuga rwihe uru, akoresheje ururimi rw'igiheburayo yaciye yandikira ku rubuga rwiwe rwa x ati israel izokwihora iran kandi amaraso azoseseka ukwihora ntikuzohusha kuzoba gutangaje abifuza kugira nabi israel bazobirihira ikiguzi kinini naho amerika yibukije israel ko itazohengeshanya kuyishigikira muri kahise perezida wa amerika yumvikanye kenshi avuga ko atazo azokwigera ashigikira ibitero Israel yotumbereza ku hari inganda z'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire zegukira Irani. uburusiya bwashize ahabona urutonde rw'abategetsi bazokwitabira inama y'ibihugu biriko biratera imbere brics mu mpfunyapfunyo ibindi kuri ino nama izobera mu gisagara ca kazan co mu burusiya fidel niyonga barabitubwira
umuhanuzi akomeye wa perezida w'uburusiya ku bibazo bijanye n'imigenderanire yuri ushakov yabwiye abamenyeshamakuru ko ibihugu mirongo ibiri na bine bizoserukirwa ku rwego rwo hejuru kandi ko n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guteres azokwitaba iyo nama ya brics iyo nama y'ibihugu biriko biratera imbere mu butunzi izobera mu gisagara ca kazan kiri ku ruzi volga vyitezwe ko perezida w'ubushinwa Xi Jinping na perezida wa Iran Masud Pezeshkian ruzoba rubaye urugendo rwa mbere perezida Pezeshkian azoba agize mu Burusiya kuva ashitse ku butegetsi perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan azokwitaba iyo nama bwa mbere kuva igihugu ciwe cinjiye mu ishirahamwe BRICS mu ntango mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ishirahamwe BRICS ryari rigizwe n'ibihugu bitanu arivyo Brazil Uburusiya Ubuhindi ubushinwa na afurika y'epfo yamara ryaragutse kuva ico gihe rikaba ririmwo ibihugu vyo mu buseruko bwo hagati bw'isi ubwa nyuma uburusiya bwaheruka kwakira inama y'ishirahamwe brics ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gisagara ca ufa
fidel urakoze amakuru yacu hirya nino ku isi rero duce tuyasozerera kuri ino nkuru y'ibihugu vyemereye afurika incanco zo gukingikiza c'ibihara vy'inkende ivyo bihugu ni ivyahegajwe ne mukankusi ibihugu vyiyemeje gutanga ku nkingo bifite zakorewe muri denmark n'isosiyete bavarian nordic cyangwa iza km biologics yo mu buyapani nibi bikurikira canada ubufaransa ubudage ubuyapani espanye na leta zunze ubumwe za amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden mu kwezi kwa cyenda yemeje ko amerika izatanga doze zingana na miliyoni imwe z'urukingo rwa bavarian nordic n'amadolari angana na miliyoni magana atanu ku bihugu bya afurika kugira ngo byunganire urugamba kuri iki cyorezo umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'ibindi bihugu biwugize nabyo birimo gutanga byibura doze ibihumbi magana atanu mirongo itandatu na bitandatu na magana atanu z'urukingo rw'ubushita bw'inkende izindi doze ibihumbi magana atatu mirongo itanu na kimwe na magana atanu zizatangwa n'ibyo bihugu ku giti cyabyo inyinshi zizava mu bufaransa mu budage espanye malta portugal luxembourg korowasiya otirishiya polonye n'ibindi izindi nkingo ibihumbi magana atanu zizatangwa uyu mwaka na gavi urugaga mpuzamahanga rufasha mu bijyanye no kugurira inkingo ibihugu bifite umutungo uciriritse
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yose muhejeje kumva twabashikirije kuyagezeho hirya nino ku isi mu bisata bitandukanye mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika igice ca kabiri c'amakuru yacu tugihera mu burundi aho umugambi wo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ukibangamiwe n'intambamyi zitandukanye muri zo harimwo amategeko mperekeza y'ibwirizwa ritunganya intwaro y'amakomune atarajaho vyavugiwe mu nama umushikiranganji wa mbere w'uburundi yaraye akoranye n'ubushikiranganji butandukanye mu ntumbero yo kurabira hamwe aho ubushikiranganji bugejeje kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ino nkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ku bakunzi bayo mu burundi murayisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda iyo nama yari yitabwe n'abashikiranganje abanyamabanga ntayegayezwa babo hamwe n'abayobozi bakuru bo mu bushikiranganje umushikiranganje wa mbere yashaka kumenyesha abo bakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganje ku itegeko rihindura ukugena intara amakomine amazone n'imitumba haritegerezwa kuja mu ngiro guhera mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uza amatora y'abashingamateka n'abakenguza amateka arangiye kuri we iryo bwirizwa rizotuma kandi intwaro mu makomine ihinduka ubutegetsi bukegera abanyagihugu abari bitabye inama basanze izo mpinduka zisaba umwiteguro kandi hakaba hasigaye umwanya muto uwuranguye ikigega c'iterambere ry'amakomine ati hariho intara za gitega na butanyerera zitagira aho zikorera kuko aho zisanganywe ari hato n'amakomine niko kuko mu itegeko rishasha rigenga intwaro mu makomine hari ibikorwa bizokwimurirwa mu mazone ivyo ni nk'ibijanye no kwandikisha abana gufutisha abapfuye kuraganisha no kwandika ubugeni urongoye zone azoba afise abahanuzi batatu ivyo bigasaba ibiro vya zone vyagutse hategerezwa rero kubakwa ibiro vy'amazone bigera ku majana ane na mirongo itanu n'imwe gervain ndirakobuca akaba yasabye ko hoje imbere ibijanye n'inyubako z'amazone ibintu byose ntibiteza gukorerwa rimwe ntibigunda dukora kimwe kimwe turavye emwaye igihugu gifise ivyo no kuvyumva uko nabwo dushimire leta ko ayo mafaranga yo kubaka amazone azobabonetse kuko abenegihugu bakeneye pisira zone gusumba arakomeye abo bandi nabo za artikire kenshi zituba zirakora nk'uko umukunzi w'ishuri rya amerika yabikurikiraniye hafi abivuga ikibazo gikomeye ni ikijanye n'amategeko merekeza y'ibwirizwa ritunganya intwaro mu makomine nk'umushikiranganji w'indero habyarimana francois abona ko mu gisata c'indero hari bitegerezwa guhinyanyugwa kuri uko babivuze amategeko tuzokuza guhinyanyura ni menshi kandi nibaza n'iyo bya stati generali bidahinyanyu bizogorana ko bazoca bavuga bati umushikiranganji niwe aza guhana umwigisha kandi umwigisha atwagwa hariya kwa musitanteri kuvuga ni ibintu kugira ngo muri fonction publique bazoca baturabira kugira ngo ayo mategeko ahinyanyure n'amategeko ahindura inzego z'ubwo bushikiranganje mu ntara no mu makomine nayo azohinduka co kimwe no mu bundi bushikiranganje hatomogwe uwubagena uwuha abakozi amanota n'uwubahana iryo tegeko rizotuma kandi abakozi bo mu bushikiranganje bagabanywa kuko akazi kabo kazoba kimuriwe mu ntara no mu makomine yo hagati mu gihugu hari rero abazotegerezwa kurungikwa mu makomine ivyo navyo bisaba ko n'abakozi ba leta bazofatwa n'iyo ngingo bategurwa mu mitima nk'uko nk'uko byasabwe n'umushikiranganji w'indero ku bakozi bo mu bushikiranganji bataratahura canke batagomba ko izo mpinduka ziba umushikiranganji wa mbere yabamenyesheje ko amafaranga y'imigambi yahora mu bushikiranganji agiye kurungikwa mu makomine guhera mu mwaka w'ibikorwa w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ni umugambi wa leta udasubira inyuma kubera rero iyo ndinganizo nshasha bisabwa ko musitanteri wa komine azoba afise ubumenyi n'ubukerebutsi bikwiye bikwiye kuko azoba afise ibikorwa bidasanzwe kandi bisaba uburambe mu bijanye no kurongora abandi no gutunganya neza akazi bitagenze uko hokwama indyane mu bakozi gervasi ndirakobuca yaragabishije abashobora gutebya ico gikorwa ku mvo z'uko bazoba bariko baratunganya itegeko ribakura amata mu kanwa umwe mu bakozi ba leta w'i bujumbura twaganiriye yadusiguriye ko kuduga gukorera mu ntara z'amakomine vyo hagati mu gihugu bigoye cane mu gihe uba umaze imyaka ishika cumi canke irenga uba i bujumbura canke igitega bisaba ko imiryango itandukana ugasanga upanze inzu zibiri ukagira n'ibikoni bibiri ivyo navyo ntivyoroha mu gihe umukozi wa leta asanzwe ahembwa agashahara gato dore nk'ubu nka jewe nigwarije madame aja muri kine gatatu mu ndwi noheza nkaca ndamuta nkaca nja gukora akazi hava nsaba retraite antisipe mugenzi we akora mu nama nkenguzamateka yimuriwe igitega mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu avuye ibujumbura akaba yari amaze imyaka ya cumi n'itanu ati bujya kwimuka ntibyoroshe twamubajije tuti igihe wewe wimuka byagenze gute nawe ntiyifuje kuvugira kuri mikoro y'umukunzi w'ijwi ry'amerika ahubwo yamwandikiye agira ati Burundi iyo umukozi bamwimuye akaja gukorera mu yindi ntara agira ingorane nkuru nkuru zikurikira akenera uburyo bwo kwimuka kugira ngo aronke amahera yo gupanga inzu no gushobora kugira ibyo afungura hamwe n'ibindi bikoresho bya nkenerwa mu rugo rushasha agira kandi ingorane zo gutunga ingo zibiri kuko aba yatandukanye n'umuryango birashika kandi umuntu akabura tike no mu gihe yifuje kuja kuramutsa umuryango ugasanga biramukoze ku mutima kandi ntarangura imirimo yiwe neza kuko aba afise akamubakiye ku mutima mu biharuro bitangwa n'inzego z'igihugu zibishinzwe mu Burundi amwe mu mazone n'amakomine ntagira amazi n'amatara nayo amategeko mperekeza y'iryo bwirizwa rigenga amakomine ntarashigwaho mu gihe hasigaye amezi atarenga indwi ngo iryo tegeko rigenga amakomine rije mu ngiro Thierry Ndayishimiye urakoze kudusomera ino nkuru ijwi ry'Amerika dukesha abakunzi bacu mu Burundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho ibiziga mirongo itatu vy'abaheruka guhitanwa n'impanuka y'ubwato mu kiyaga ca kivu vyashinguwe uno musi kuwa kane mu gisagara ca goma kiri mu burasirazuba bwa kongo jimi shukurani bakomera yagiye ahabereye imihango yitabiriwe n'abategetsi ba kivu hamwe n'abaryango ba nyakwigendera
aha ni kuri stade de l'unité mu mujyi wa goma aho umuhango wo gushyingura abahitanywe n'impanuka y'ubwato bwo mu bwoko bwa mv merdi yabereye ni imirambo icumi yashyinguwe ku irimbi rya maka ho muri teritwari ya nyiragongo yose y'abaguye muri iyo mpanuka bakomoka mu ntara ya kivu ya ruguru umuhango wo gusezera kuri iyo mirambo wari witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye b'intara za kivu zombi mu ijambo rye guverineri w'intara ya kivu y'epfo profeseri jean jacques purusi avuga ko ibyabaye byose byatewe n'uburangare bwa bamwe mu bayobozi
ibintu dukora bidafitanye isano n'ibyo leta itegeka nibyo bitera serivisi za leta zose kujya mu kaga kuba ubu bwato bwarakoze iriya mpanuka byose ni uburangare bwa bamwe mu bayobozi cyane abayobozi bashinzwe kureba ibyinjira n'ibisohoka binyuze mu mazi ntekereza ko abo ngabo ari bo babaye intandaro y'iriya mpanuka ibyo mbivuze nshize amanga ni gute ushobora gufata ubwato utwara abantu ijana ugashyiramo abantu magana atatu magana ane magana atanu wongeramo n'imizigo
guverineri wungirije w'intara ya kivu ya ruguru komiseri kukalipopo remy world we yumvikanishije ko nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe mu bikorwa byo kugerageza ko indi mibiri y'abaguye muri ubwo bwato yita ko ariyo myinshi cyane hagaragaye ko ubwato bwamanutse kugera kuri metero zirenga magana abiri z'uburebure
ubwato bukimara gukora impanuka bwacitsemo ibice bitatu ho bwari muri metero magana abiri buza ku cyambu cya kituku hano mu mujyi wa goma impamvu kugeza ubu tutarabasha kubona imirambo myinshi ikiri mwari amazi y'ikiyaga cya kivu ni ukubera ko nyuma y'ibipimo byakozwe ubwato bwasanzwe buri muri metero zirenga magana atanu z'uburebure kandi aho ni ahantu hari gaze nyinshi ku buryo bitorohera buri muntu wese kuhagera dukomeza twihanganisha mwebwe abagize imiryango y'abahuye n'iki kibazo cy'impanuka tuboneho kubizeza ko ibikorwa bigamije gushaka igisubizo kirambye kuri iki kibazo birimo gukorwa pour solutionner le problème abagize imiryango y'ababuze ababo muri iyo mpanuka bavuga ko ibyabaye byateye igihunga gikomeye mu miryango yabo cyane ko hari abagiye babura abantu barenga benshi icyarimwe uyu ni bwana emmanuel mfitumukiza umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu n'irindwi akaba ari n'impunzi yaturutse muri teritwari ya masisi uyu yapfishije abantu bane muri iyi mpanuka turi ahangaha hejuru y'ibi byago byabaye abantu bakaba bapfuye mu buryo butunguranye jewe napoteje abantu bane barimo umukazana wanje n'umwana we madamu twizerimana jacqueline nawe yaje gushyingura abantu be batanu barimo musaza we n'abarumuna be babiri uyu avuga ko bigoranye cyane kubyiyumvisha niyo mpamvu hari icyo asaba ubuyobozi uyu ni musaza wanje uri uwo nguwo ishangazi we bagiye n'abana batatu yari aturutse iminova kwa nyina iyi impanuka byanatewe n'ibarabara kubera abantu babuze inzira ariko imana itugiriye neza ikadufungura inzira byose byashoboka girije wa kivu ya ruguru na guverineri wepfo bumvikanishije ko kugeza ubu umubare nyakuri w'abaturage bari muri ubwo bwato utaramenyekana gusa bizeza abaturage ko iperereza ryimbitse rigiye gukorwa vuba na bwangu amwe mu masoko atandukanye yagiye avuga ko ubwo bwato bwari butwaye abantu barenga magana ane ariko nta gihamya idakuka iraboneka kuri iyi nshuro ni imirambo mirongo itatu yashyinguwe ni ukuvuga icumi yo muri kivu ya ruguru n'indi makumyabiri yo muri kivu y'epfo kuva aho iyi mpanuka yabereye mu cyumweru gishize abayobozi bamwe bashinzwe gusuzuma ibyinjira n'ibisohoka binyura ku cyambu cya minova mu ntara ya kivu y'epfo bamaze gufatwa n'inzego za leta mu rwego rw'iperereza ryatangiye kuri iyo mpanuka jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma
ijwi rya amerika muramaze kumenyera ko aka kazi k'iyo mukumvise tuba tugomba tubabwira ibibera muri leta zunze ubumwe za amerika ibisigarira by'igihuhusi milton birabandanya kubangamira leta ya florida iri mu manuko bushira ubuseruko bwa amerika imiyaga yo yagabanutse abantu bane nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ico gihuhusi cari gikaze ejo abagera ku miliyoni zitatu kugera ino saha nta matara bafise ingomero z'amazi nyinshi zononekaye ibindi kuri no nkuru reka tubaze mugenzi wacu tim harris ishimwe amazu manini n'amato yose atuwemo mu bice byinshi bitandukanye byo muri iyi leta ya florida yasenyutse ku buryo adashobora gusanwa ibi byose ni ukubera serwakira milton ibaye imwe mu zifite ubukana kurusha izindi mu myaka ijana ishize yashyizwe mu rwego rwa gatatu ukurikije ibipimo bifatirwaho mu gupima ubukana bwa serwakira iyi yibasiye florida ifite umuvuduko wa kilometero ijana na mirongo icyenda n'eshatu mu isaha imwe ni ukuvuga ko ifite umuvuduko uruta kure w'imodoka tubona mu masiganwa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yari yashimiye ba guverineri ba leta na ba meya b'imijyi yakozweho na serwakira helen na milton zaje zikurikiranye biden yumvikanye kandi anenga abatangaza ibinyoma n'ibihuha ku bireba izi serwakira barimo uwahoze ari perezida wa amerika donald trump
mu byumweru bishize habaye ibikorwa by'urukozasoni kwirengagiza inshingano hakwirakwizwa amakuru y'ibinyoma bishobora guhungabanya abantu ibi byabangamiye ibikorwa by'ubutabazi biri gukorwa kandi bizakomeza gukorwa bibabaza cyane abakeneye ubufasha nta hantu na hamwe ibyo bishobora kuba uwahoze ari perezida trump yakwirakwije ibihuha avuga ko abantu bagizweho ingaruka n'ibiza bazahabwa amadolari magana arindwi na mirongo itanu gusa nta yandi ibyo ntabwo ari ukuri bavuga ko amafaranga akenewe gukoreshwa muri ibi biza azahabwa bimukira mbega amagambo y'urukozasoni ibyo ntabwo ari ukuri perezida biden yohereje ingabo z'igihugu igihumbi kujya gufasha abandi mu bikorwa by'ubutabazi guverineri roni de santis w'iyi leta ya florida yibasiwe yumvikanye atanga icyizere ko biteguye guhangana n'iyiserwakira
dufite ibikoresho byinshi by'ubutabazi n'abakozi biteguye kandi twizeye ko ibyo bitaza gukenerwa ariko bibaye ngombwa turiteguye kandi ibyo si ibya leta yacu gusa dufite abasirikare bagera ku bihumbi icyenda hagati ya florida n'izindi leta
kugeza ubu impungenge zihari ni iz'uko hari abantu bashobora kuburira ubuzima bwabo muri ibi biza umujyi muto witwa siesta ki utuwe n'abantu ibihumbi bitanu magana ane niwo kugeza ubu wakumvikana nk'ubugarijwe n'akaga gakomeye kuko uri mu kirwa uvuye aha ujya ahitwa tempa be ho hatuwe n'abantu miliyoni eshatu hari ibirometero ijana abantu baho bari kuburirwa ko badakwiye gusohoka hirindwa ko ubuzima bwabo bushobora kujya mu kaga kugeza ubu hari ibice byinshi byo muri iyi leta byabuze umuriro w'amashanyarazi kubera ibiti byagiye bigwira insinga z'amashanyarazi donald trump wigeze kuyobora amerika nawe atuye muri iyi leta irimo ibiza ibi biraba ari kwiyamamariza kongera kuyobora amerika aho ku munsi w'ejo yari muri leta ya pennsylvania yanenze ubutegetsi bwa perezida biden ko nta kidasanzwe bwakoze kuri serwakira iherutse yiswe helen yibasiye igice cya carolina ya ruguru ahubwo asaba abitabiriye ibikorwa bye byo kwamamaza gutangira bamaze guhuriza umutima hamwe bashyira abari mu kaga mu isengesho Before we begin, I want to send our prayers to the people of Florida getting mbere y'uko dutangira ndashaka ko tubanza koherereza amasengesho yacu ku bantu bari muri floride bibasiwe n'abandi bakiri mu bihe byo kongera kwisuganya kubera serwakira helene dufite Carolina ya ruguru yibasiwe bikomeye kandi ubuyobozi buriho ntabwo bwakoze akazi gakwiye na gato biteye ubwoba nta muntu n'umwe wigeze abona ibintu nk'ibi ariko turabasengera turabifuriza kumera neza kandi vuba aha tuzaba turi kumwe tubafashe kongera kwiyubaka kandi twizeye ko imana ikomeza kubarinda kamara harris nawe uri kwiyamamariza kuba perezida wa amerika yarayavuze ijambo ryo guhumuriza abari kugirwaho ingaruka n'ibibiza ndetse atanga n'imbuzi
ku bantu bo muri florida kandi by'umwihariko abantu bo mu karere ka tampa turabasaba gufata ibibiza nk'ibintu bikomeye nk'uko byavuzwe mbere ibi ni ibiza byitezwe ko bizaba bikomeye mu mateka ndabizi benshi muri mwe mwanyuze mu bihe nk'ibi mu bihe byatambutse ibi byo birihariye niyo mpamvu rero tubasaba mu buryo bwose mubyumve neza biragenda birushaho kuba bibi ari nako biteza amakuba menshi rwose turabasaba kumva abayobozi banyu bazi ibyo barimo kubabwira bazi ibyo bakora niba bakubwiye kuva aho uri hadatekanye have bwangu ntutegereze ko biba bibi kurushaho
umwe mu baturage batuye mu mujyi wa fort myers bagezweho ingaruka zikomeye n'iserwakira ni ferin uyu yashimye gutanga izina rye rimwe arasobanura uko yabonye igisenge cyose cy'inzu atuyemo kiguruka
ibi byose byabaye mu kanya nk'ako guhumbya amadirishya yavuyemo araguruka kandi byabaye ndeba ndi hano injangwe yanjye yari ku meza mfata imbwa zanjye ebyiri nirukira munsi y'igitanda cyanjye birashoboka ko byafashe nk'umunota umwe gusa cyangwa munsi yawo
kugeza ubu dutegura iyi nkuru abantu bane nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe na serwakira milton abagera kuri miliyoni eshatu hafi n'igice ntibafite umuriro w'amashanyarazi abandi barenga miliyoni cumi n'ebyiri bavuye mu ngo zabo
tim harris ishimwe urakoze tukivuga ku by'igihuhusi milton mugenzi wacu frederic nkundikije mu kanya avuganye na iler ntiganzwa umurunda mu gisagara ca tampa kiri mu vyasinzikaye cane muri florida amubwira ukuntu kuga ino saha vyifashe ko vyifashe si vyinshi ndamenya kuko nubwo igihuhusi camaze kurengana ntabwo baraturekura ngo tuje mu mabarabara kuraba kiretse nk'ibyo tubonana twebwe nyine kuri televiziyo gusa kubera ariho turi turara amateleviziyo ya ngaha bakatubarira n'ibyo abategetsi bari kuhatubarira hanyuma kandi tuguma turonka n'amamesaje menshi aca kuri tegisite batubarira no ku kazi hose batubarira ukuntu tubona twifata uko ibintu rero byifashe icyo nuvuga ni nk'aho ntumbereye muri kacyi mbamo naho nyine sinashoboye kugenda ngo mfate imodoka zunguruke muri karitsiye nagiye n'amaguru imbere y'inzu n'ababanyi turabonana twebwe aho dutumbereye nta byinshi byononekaye n'amatara ntiyagiye interineti yaragiye gatoya amazi aracuze mu ibarabara ariko aragenda ibiti byarahenaguritse nk'umubanyi tubana agira imana aherutse ibiti bibiri bininiya cyane ariko inzu ntacyo yabaye twabyutse hose huzuye ibibabi n'ibyatsi hasa nabi umengo inzovu zahagwaniye hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko gushika ubu abantu bane bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ico kiza ikibazo ca tampa nta muntu yasize ubuzima ntibiramenyekana neza kuko n'abo bane si hafi bahitanywe n'akayungubira niko kabahitanye kuko bavuga yuko igihuhusi cabaye ica mbere catumye haba ubuyungubira bwinshi na za mayami atari no hafi bwarabayeyo atari abarekuriwe kuca hanze gusa n'abajejwe umutekano hamwe n'abajejwe no gutabara mu bwiza gusa ikintu namaze kumva ko ikibuga tira wa baseball kiri tempa numvise yuko igisenge caco cose cagurutse kandi bavuga ko cari cubatse kugira kirinde imiyaga shishika ku mamayerize y'isano mwavuze iyi nayo ntiganzwa ko ico gihuhusi gisa n'icaturetse kikaba casubiye mu ibahari murashobora kutubwira niba abanyamerika muba muri ico gisagara ca tampa ubu uye mwarusimbye abategetsi bahanura iki muri iki camaze kurengana kirashika mu buseruko kiri mu ibahari atlantike mu buseruko nibaza yuko ubu abakiriho twarusimvye ariko ntituramenya neza yuko abarokotse nk'uko nariko ndababarira ico kibuga c'umupira cagurutse urumva nk'aho cagurukiye nuko abantu bari bavuyeyo hanyuma amazi aracuzuye cane rwose nk'ubu numvise uruzi ruca hagati muri temba ko rwuzuye rwihaye igisagara urumva nibaza yuko mu masaha sita y'ino ubu haracari saa yine na mirongo ine n'itanu mu masaha sita y'ino ni abategetsi batangura kutubarira amakuru bariko bararaba ivyabaye n'umuntu aza kumenya na mugabo ico nomenyesha yuko nuko abakiriho
yari rero ilera ntiganzwa mu gisagara ca tempa muri florida caraye gihanganye n'igihuhusi gikomeye citwa milton bavugana na mugenzi wacu frederic nkundikije bose bakoze nongaha duce dusozera amakuru yacu no mugoroba kuri mikro mari kumwe na diana ninahazo yakoze nadia taha na ingenieur peter twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma twempi ku izina rya bagenzi bacu tubipfurije ijoro ryiza kuri mwebwe muri aho bwamaze kwira aho butarira mugira umusi mwiza